Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si nafeera. Sanbata gayya 25 bara 2018 keessummeessaan keessan raani namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. kan noobeelii nageenyaa addunyaa badhaafamanii turan barreessaa muummeen tokkummaa mootummootaa duraanii kofi aanaan yeroo gabaabaaf eega dhukkubsatanii booda torban dabre du'aan boqotan kan umriin waggaa 80 aanaan sanbata torban dabree ka biyya siwuzerlaandi jiru hospitaala bern keessatti yeroo du'aan boqotan haati warraa isaaniif ijoolleen isaanii waliin turan gabaasaa liisaa shilaayiniif jeemsi baatii ergan sooraan akkanatti wixatti dabre dhiyeesse.
Dootii Koofii Anaantoniin addunyaa guddoo baqarsiti yookaan ammoo naasifte itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres Koofii Anaan hariyaa jajjabaa jabaatti hirkatanii waan inni hojjeta addunyaan jabeessuufi maltee jedhe. Koomishineerii mirgi dhala namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Raad Aluseen addunyaan jaba guddaa dhabdee jedhe. Oduu himtuun koomishineerii tokkummaa mootummoota Raviyaan Shamsiddin jari lamaanuyyuu Koofii Anaaniitiif itti gaafatamaan koomishineerii kun akka abbaaf ilmaa wal jaalatanii waan hedduu walirraa baratanii jedhe. akkana jedhe koomishineeriyoo tokko tokko yoo hojjetu badaa waan kan qajeeltu hojjechuu jira isi maayyi akka kanaafaa jedheetiin irdeebi'uuf gaafata kanan immoo waayilaan barbaadatu waayiliin ni barbaadatuun koofii anaan koofii anaan ammoo ee akkum dansaa jirta jabeessii akkum dansaa harka qabda hojjedhii jedhaanii jette wal mari'achaa'anii jedhe. Profeesar Jeems Joona barkum tokkoof dhibbi sagalii sagaltamii lama ag sagaltamii afurii keessa namittaan adamee siyaasa tokkummaa mootummoota taa'ee hojjechaa ba'e. Afrikaan koofii anaanii fi waan inni hojjete ulfeessitee fi qalbuun suniin ammallee hojjechuu fi maltee hojii inni jalqabsituu fi maltee jedhe qalbiin inni hojjettuun Afrikaaf addunyaa qofaa miti waan hedduu fi iyyuu qalbii namaa hedduu iyyuu keessa hiyyuma balleessaa akka mirgi namaallee hin jabaatu tolchitee jedhe. Wanni inni hojjechuu fi haalee fakkeenyaa fi hiyyummaa xiqqeessuu fa'aa mirga namaa jabeessuu fa'aa karaan kun karaa haaraa bulchoote armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjetanii qalbii tana qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjenne hagi guddaan hujii isaa tana tanumaan beekaniifi jedhe shamsadiiniin afrikaa kibbaalleen tanuma hojjechuuf ba'ee jedhe mootummaan ummata jireessuuf hojjete waan akkana jabeessuufi malee jedhu yoo afrikaa kibbaa dhaqille yoo biyyi hedduu dhaqille tanuma hojjechaa ba'ee jedha koofii anaan nama afrikaa keessaa fuula bu'eetiin tokkummaa mootummootatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjechaa ba'e abbaa ijoollee sadiiti.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. mootummaa Itiyoophiyaaf adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen araaraa eega mallatteessamee jalqabee waraana bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti mul'ataa jiru. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Muktaar Jamaal hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dooktar Nagarii Leencoof dubbii Adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa dubbisee ture. Mootummaan isaanii yoo kana quba qaba ta'e gaafatamanii deebii Dooktar Nagarii Leencoo kennaniin jalqabna.
bal'inaan miidiyaa biyya keessaas ibsaa turre kabajamoo pirezidaantiin keenyas OBN dhaaf ibsanii jiru. Egaa akkuma beekamu mootummaan ji'a muraasa duraa kallattii kaa'ee akkuma ture jaarmiyaa iddoo hojjetaa kamii wajjin iyyuu nagaadhaan hojjechuu nurra jira. Nageenya biyya kanaa mirkaneessuu fi namni yookiis dhaabni kamiyyuu dhimmi biyya kana nagalcha jedhee kan hundaa'e waliin mari'achuudhaan karaa nagaatiin hojjechuutu nurra jira jedhee akkuma murteesse hojii qabatamaadhaan hojii gurguddoo hojjetee jira. Sababa kanaanis immoo jaarmaaleen siyaasaa biyya alaa keessatti socho'aa turanis Aktiivistoonni karaa garaagaraatiin qabsaa turanis biyya keessa galanii karaa nagaatiin uummata gidduu deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Haaluma kanaani abaa'oo jaaldaa'uu ibsaatiin durfamu kan biyya keessa hin galin ture asmara deemuudhaanii aangawoota isaaniitii wajjin marii taasifameen walii galteen mallatteeffamee jira. Isa kanas miidiyaaf ibsa goonee gama isaaniitiinis akkuma kan ibsanii jiru. Waliigaltee akkuma jirutti jira jechuudha. Egaa akkaataa waliigaltee kanaatti waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa alas kan jiru haa ta'u Oromiyaa keessa Bakka garaagaraa lakkoofsi isaa guddatu haa xinnaatu kan jirani karaa seera qabeessaanii akka biyyatti galanii waliigaltee mootummaa wajjin taasifame irratti hundaa'uudhaani gara fuulduraatti hirmaannaan isaanii maal akka ta'u akka beekamuu fi gara fuulduraatti kan hojjetamu ta'uun isaanii beekama jechuudha. Haa ta'u malee akkuma siyyuu jette. Bakka tokko tokko aanaa tokko tokko keessatti magaalaa galanitti magaalaa aanaa keessa hidhannoo qabatanii deddeebi'anitti nuti waraana abaawooti jechuudhaan kanneen socho'an jiru. Egaa gama keenyaan waa lamatu jira. Dhuguma waraana abaawoo kan ta'an akkuma jiranii waraana abaawoo kan hin ta'in immoo waraana abaawoo fakkaatanii kan socho'an jiru. Uummanni keenya kan beekuu qabu. Magaala keessattis namni daabee fo'ee deemuu danda'a yeroo ammaa kana. Kan daabee fo'ee deemu hundumaa waraana abaawoti jechuun sirrii miti. Karaa kan biraatiin immoo reenjarii yookiis yuunifoormii kan waraana abaawoo fakkaatu kan uffatu hundumaatiinis waraana abaawoti jechuun dogoggora. Kana garuu jijjiirama kana keessa isa kana dogoggora godhachuudhaan qaamni finfinneedhaa huccuu wal fakkaatu bituudhaanii uummata joonjessu akka jiru. meeshaa kan saamu akka jiru mootummaan quba qaba waan ta'eef aangawoota abaawotiin wajjinis mariin taasifamaa tureera. Ammas gara fuulduraatti walitti siqeenyaan mari'achuudhaan seentiraal komaandiin jiraachuu qaba waan ta'eef akkuma waliigaltee sanaatti seentiraal komaandii jiru fudhachuudhaan kanneen qaama abaawoo isa sirrii ta'ee waraana abaawoo sirrii ta'ee hooggansa abaawoo olaanaadhaanii. Akkuma waliigaltee mootummaatti kan keessumsiifaman ta'u jechuudha. Kanaan booda hidhataan lama hin jiraatu. Qaama mootummaa ta'anii yookiis qaama hidhattoota mootummaa akkaataan itti ta'anii gara fuulduraatti akkuma waliigaltee sanaatti hin hojjetama. Kana seentiraal komaandii yookiis immoo ajaja giddugaleessa hayyuure abaawootiin durfamu ala warri fakkaattiidhaan uummata joonjessan garuu adaba bitachuu qabu. Amma mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbata dimookiraasummaa uummata Oromootiin durfamudha. Inni kun beekamee wal dhaga'uudhaan qaamni uummata dogoggorsaa jiru kun gidduudhaa akka bahudha. Gama keenyaan kallattiin kaa'amee jiru. Isa kana adda bilisummaa Oromoos aangawoonni adda bilisummaa Oromoo jaaldaawwan ibsaatiin durfamus dhimma kana beekanii kan isaanii warra ta'an adda baasuudhaan akka mootummaa wajjin walii galanii irratti ni hojjetu amantaa jiru qabna gama kana yoo hin jiru warri immoo fakkaachuudhaan uummata dogoggorsan ammas mootummaan olaantummaa seera kabachiisuuf dirqama qabu waan ba'uu fi rakkoon tokko tuun uumamin gidduudhaa akka ba'anidha dhaamsi nu dabarsan jechuudha.
Dooktar Nagari tariitii dhaabbileen gama biraallee akkuma reef kaastan gama biyyaa galaniitiin mariidhaa fi sochiilee garaagaraa irra jiru. isa kanniin ammoo fakkeenyaa fi hanga ammaa qaama siyaasaa yookaan ammoo hooggantoota siyaasaatu galee ummata wajjiin socho'aa jira. Marii dhaabbilee wajjiin taasistan kana qaama kamtu gala qaama kamtu hin galle jedhamee adda bahee ture jalqaba marii irratti. Fakkeenyaaf qaama siyaasaa qofatu gala moo waraanatu illee dhufa moo maal ture dhimmi waraanaan wal qabatee marii keessan gidduu ture.
Waraanni jechuudha. Isaatti dhaabbatee hin jiraatu. Qaama siyaasaatu dura taanaan Biyya kana keessatti karaa dimookiraasaa ta'een yookiin dimookiraasaa ta'een qabsaa'uun nuun baasu haalli isaa mijataa miti. Kanaaf qabsoo waraanaa geggeessina qabsoo hidhannoo geggeessina jechuudhaan aangawoota siyaasaati waraanas kan ijaaree jechuudha. Kuni beekamaadha. Kanaaf yeroo waliigalteen taasifamu hooggantoota siyaasaatii wajjin yeroo taasifamu qaama waraana hoogganuu wajjinis qaamuma sana ta'ee jechuudha. Qaama waliigaltee sana akka ta'edha kan beekamu waan ta'eef. Qaamni adda ta'e hin jiru. Kanaaf waliigalteen kun erga ta'ee booda waraanni ofii isaatiin ba'ee magaalaa kanu jechuun kun fudhatama hin qabu. Isa kana yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jenneeti kan amannu Kanaaf uummanni keenyas beekuu kan qabu karaa seera ala ta'een karaa alseerummaa babal'isuun namoonni dhuunfaa hidhannoo hidhatanii socho'uudhaan uummata walitti qabanii haasofsiisus haa ta'uu maal gochuunis inni kun waliigaltee sana keessa hin jiru. Kana beekamee akkuma waliigalteen sun taasifametti qaamni hidhatee jirus kan isa hoogganu yookiis ajaja giddugaleessaan isa hoogganu dhaga'uudhaani wanta gurguddaa nuti amma jalqabne Oromiyaa tasgabboofte uummata Oromoo wal kabajuuf wal amma yoonaan mukaasaa ta'een immoo qaama isa gaggeessu gara fuulduraatti kan filatu akka ta'uuf hundumtuu ga'ee isaa gumaachuu qaba waan ta'eef meeshaa saamuun isa ta'u karaa adda addaatiin meeshaa hidhatanii uummata joonjessuun fudhatama hin qabu. Kanaaf akkuma silee ibsee mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoonaatti obsa guddaadhaan mootummaan federaalaa isaanaan obsa guddaadhaan hamma yoonaatti kan hojjetaa ture. Tuttuqaanii alseerummaa babal'isuu fi nageenya booressuu godhamu eenyuuf iyyuu faayidaan qabu waan ta'eef qaamni isa laallatu rakkoo kana furuudhaaf mootummaa dhaga'ee ejjennoo fudhachuu qaba jedhaamsa jedhudha kan qabnu jechuudha.
Dooktar Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi dhaggeeffattoota isaatiif ulfaadhaa galatoomaa fayyaa ta'a.
Dhimma waraana magaalota Oromiyaatii fi gandoota garaagaraatti mul'ataa jiru kanaan wal qabateetiin pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee har'a ibsa kennaniitiin jiru. Waraanni magaalota Oromiyaa keessa hin socho'aan himamu kun toorota miidiyaa hawaasaa hedduu irratti magaalaa keessatti uummataan waliin ka shubbisu kan uummata wajjiin deemu uummata mariisisullee heddumminaan mul'ata. Waraanni kunillee bifa uffata magariisa kan uffatu yoo ta'u mataan daabee hidhannoo mul'ii fi duwidaallee kan qabu ta'uun suuraaleen miidiyaa hawaasummaa irratti mul'atanillee ni calaqqisa. Inni kun kanneen beekumtii mootummaatii fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo maleellee gama biyyaa keessa seenan jechuudhaan ibsan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ibsa kanarratti humna addaa biyya keessa seene kana qaamni biraa itti fayyadamuullee barbaadu jira waan ta'eef inni kun wal borcuudhaa mannaa adda calaluullee qabaadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa akka nuu kennan oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaa dubbisuudhaaf yaalleetiniin jirra.
Walta'iinsi kun caalaatti akka milkaa'uuf iyyuu utuu walta'iinsi kun hin taa'amiin dura waraanni bilisummaa Oromoo yoo dirqamee ofirraa ittisuurraan kan ka'e yoo lola seene malee akka duraanii lola waraana mootummaa irrattis haa ta'u yookiin immoo humna biraa mootummaa kanarratti lola kamuu akka hin adeemsisne qofaasaa labsii baasee labsii kanarratti hundaa'ee akkasittiin jiraa jechaadha. walta'iinsa kanas immoo uummanni oromoos qaamni adda bilisummaa oromoo jaallatu deggeru hundi gammachuudhaan simatee kanatu irraa dubbifamaa uummanni keenya gammachuu guddaa irraa qabaa jechaadha walta'iinsa mootummaa kanaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa oromoo gidduutti ta'e kanarra kana keessa egaa waraanni keenya ajajatti kenname irratti hundaa'uudhaan irra harka guddeessisaa ajajuma dhaabaa kabajee bakkuma jirutti uummata isaa barsiisaa fi ijaaraa jira kun beekamaadha. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin bakka tokko tokkotti rakkooleen ni jiru. Rakkoolee sana immoo waltaanee furuudhaaf wal hubachiisnee karuma seerawaa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaan ni jira. Kana immoo caalaatti. gaaga'ama hanqisuudhaaf gareen lameenuu koree odeessa wal jijjiiru rakkoo bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaan akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira. Gama kaaniin yoo laallee dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekni isaa uummata Oromoo saamuu otoo hin taane saaminsa irraa ittisuudha hiraarsuu osoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu osoo hin taane akka duune gaachana ta'ee fi diina irraa tiksuudha akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne uummata irratti fudhachuu hin qabu jechaadha kun uummanni keenyas akkasitti beeka waraana bilisummaa oromoo kan isaaf du'u kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleera tariiti amma akka darbee darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidha isa kana dhuguma ture.
waraanni irraa of qusatuu qabu qajeelfamni darbeef ni jira qajeelfamni darbameef sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa oromoon isa ta'u maqaa waraana bilisummaa oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsuudha sanaan ala waraanni bilisummaa oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti inni bakkuma jirutti akka turuudha kan qajeelfamni dabarfame kanuma ibsaa waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akka hin taane kan sirreeffamuu qabudha.
ibsa isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon.
koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata xiyyeeffannaan isaa inni guddaa yakka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka inni hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'urra akka of qusatu taasisuu rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
hojiileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u.
walta'iinsa sana karaatti fiixaan ba'uu danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa oromoo banuudha gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala aanjessuudha isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuu ta'a isarrattis hojjechaa jirra gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna kanarratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufinaa jabaasaa tokko lama ta'a koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni ni qabaatu maal ta'a boriif.
Sadarkaa duraatti addi bilisummaa Oromoo tokkuma maqaa adda bilisummaa oromootiin inni soso'u kan biraa akkaataatti uf waamu qaba jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa oromooti kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa oromoo hawwutti fiixa ba'uu hin dandeenye jaarmoonni baay'achuun gurmuu oromoo laaffise malee hin jabeessine tokkummaa oromoo sharafe malee hin cimsine. kanaaf ammayyuu taanaan addi bilisummaa oromoo jaarmoota oromoo kamii waliin dantaa uummata oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa irrattis hojjechaa ture ammas waan uummata oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaa isaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef addi bilisummaa oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabuunsi mirkaneessa.
miidiyaaleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hoogganamu abaluun hoogganamu jennee faa waamna carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin.
yoo seenaa jaarmiyaa kana boodatti deebinee yoo laalle adda bilisummaa oromoo inni ganama ijaarame akeeka tokko qabatee kaayyoo tokkoof inni qabsaa'aa ture hinuma jira. Warri maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhan maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhan hundinuu adda bilisummaa Oromoorraa warra bahaanidha jechaadha. Uummanni Oromoos uummata kaanirraa adda miti. Hawaasa keessa fedhii adda addaa jira, akeeka adda addaa jiraachuu ni mala. Qabsoo kamuu keessatti ijaarman garaagaraa ni ijaarama. Ijaaramuun mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa Oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwatee waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha ejjennoon keenya. mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu hagas mara dhiphaa natti hin fakkaatu hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan afeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furamee wayitti ni baana jennee ni abdannaa.
obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa bal'aa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaataa isiniin jenna.
Hayyee isinis sireenaa kennitanii kanaaf guddoo galatoomaa hin jedha.
dhagaa jirtan ka saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataaf dilbata tamsaasamu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee Zarihuun Wadaajoo kanan sinafeera ittiin bohara.
Ani nduune nagalootaan guddisaa ani raamne ani raamne. namuge maleessa ani mbaanne narribe maleessa malikeen jiraadha malikeen jiraadha akka qoraattii dhokkee keessaa.
Zariin wadaajoo walleessaaf guddaa galatoomsina dhaggeeffattoota keenya gara qophii itti ceena. yuunaayitid isteetsi biyyoonni dimokiraatawoon kabiroon muummicha ministeeraa abiyyi ahimadiif garee isaan gurmeessaniif gaachan akka ta'an miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa ameerikaa kiriis ismiis abdii qaban dubbatanii jiru. seera mirga namoomaa fi itti gaafatamummaa kan Itoophiyaa HR 128 jedhu kabocan Kiriis Ismiis daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa deemanii gidduu kana ibsa kennaniin kana dubbatan. Muummicha ministeera Abiyyiif garee isaaniitiin fooyya'inni guddaan biyyattii keessatti argamaa jira jedhu. Gabaasaa Iskindir Firow kamisa dabree erga jaallanneen akkanatti dhiyeessite.
Baatii sadii yookaan afur dura kan yaaduun hin danda'amne amma dhugaa ta'eeraa jedhan miseensi koongirasa yuunaayitid isteetsi Kiriis Ismiis yeroo jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame jejan. Kamisa har'aa ganama Finfinnee kaseenan Kiriis Ismiis haala yeroo ilaalchisee ka dubbatan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo waliin ega dubbatan booda ture. lammiiwwan Itoophiyaa amma mootummaa isaaniif ta'u argataniiru jedhan Kiriis Ismiis.
The Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it, and our hope is that it'll be sustained.
Lammiiwwan Itoophiyaa mootummaa addaa ka sadarkaa addunyaatti ga'umsa qabu argachuu qaban amma kana argataniiru natti fakkaata. Kunis itti fufiinsa qabaata abdii jedhu qabna. Kanaaf haalli jiru gaarii akka ta'u abdii dhugaa akka qabaannu sababaa nuuf ta'ee jira jedhan. ija siyaasa Itoophiyaan yeroo laalamu isa biyya keessaa qofa otoo hin taane biyya alaa keessattis ilaalchi jiru jijjiiramuu dubbatan baatilee hanga tokko dura Kiriis Ismiis nama mootummaa Itoophiyaa isaan filatu hin turre namoota kabajaa fi simannaa guddaan godhamu keessaas tokko hin turre keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni adda waawiin hoogganamu dhiittaa mirga namoomaa hamaan kan himatu wixinee HR 128. ega raggaasisanii jalqabanii mootummaan finfinnee keessa jiru waliin hariiroon qaban gaariin turre akka mootummaa addawaawii jedhutti ramaddiin kiriis ismiis aanaa goomeshfaa waliin akka qeeqxotaatti ilaalamu achuma addawaawii keessaa kan argaman muummichi ministeeraa dr abiy ahmed garuu adeemsa haaraan bulchiinsa haaraa uumanii jiru. aangawoonniif itti gaafatamtoonni mootummaa isaanii jechoota isaan itti fayyadaman illee jijjiiramee jira dubbi himaan ministirii dantaalaa itiyoophiyaa mallas alam kaleessa ibsa kennaniin kiriis ismis michuu keenyaa ka jedhu ture itiyoophiyaa keessatti jijjiirama argamaa jiru kan ajaa'ibsiifatan lammiin ameerikaa fi miseensi koongirasa yuunaayitid isteetsi kiriis ismis dooktar abiy aangoota waan uumameef itti gaafatamoo ta'an aangoorraa kaasuu dabalatee tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaanii ibsaniiru.
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution.
Dhimma ijoo HR 128 irratti hundee ta'ee dhiyaate yoo ilaalte tokko hidhamtoota hiikuu kabiraan immoo deemsa bulchiinsaa hojiirra oolaa ture kan guutummaatti bulchiinsa waraanaaf fakkaataa ture sana. kan jedhu of keessaa qabaa jedhan amma garuu hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun gadhiifamanii jiru kun jijjiirama isa dhugaati ka jedhan kiriis ismiis kanneen mirga dhala namaa cabsaa turanii fi akka fedhan gochaa turan keessaa hangi tokko aangoorraa kaafamanii jiru kunis ramaddii humna namaa kan ilaaleen jijjiirama tokko jedhan. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama humna namaa kan gara fooyya'insa guddaatti geessuu danda'u ramadaa ka jiran natti fakkaataa jedhan Kiriis Ismiis. Uummanni Itoophiyaa waa'ee keenya beekuu fedhaa abdii jedhu qabnaa jedhan michoomni qabsoo nuti qabnu jalqaba kan uummata Itoophiyaa waliinii ka jedhan Kiriis Ismiis bara 2005 seera mirga dhala namaa fi itti gaafatamummaa Itoophiyaa jalqaba kaneen wixinee qopheessee fi sababaa kanaafi jedhan amma garuu muummichi ministeeraa Abiyyi fi hoogganoonni garee isaan qindeessaniin kan ka'e jijjiirami olaanaan argamaa jira jedhu.
And our hope is that the United States and other democracies uh, can have their back.
United States biyyoonni deemokiraatonni kabiraan muummicha ministeeraaf garee isaaniif dawoo akka ta'an abdii qabna sababiinsaas akkuma duraan jedhe uummanni Itoophiyaa mootummaa ulaagaa sadarkaa addunyaa guutuu fi adda ka ta'e barbaadaa isa jedhu waan argateef jedhan. miseensi koongirasa yuunaayitid isteetsi kiriis ismiis oolmaa isaanii har'aa keessatti namoota mana hidhaa keessatti dararaa guddaan irra ga'e waliin wal arganii dubbatanii jiru galgala kana immoo muummicha ministeeraa abiy ahmed waliin marii gaggeessan dabalatee dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuu isaanii iskindir fireew gabaasee jira.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa saa lamaa walakkaa jalqabee haga saa sadiitti saatalaayitii naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.